so my correct correct people good morning good afternoon good evening depending on where una they watch me from as the matter they go like this una don already know say yo yo yo dey east in dey shoot another low budget asaba movie like this but the information we reach us now be say in Congo meet one guy for asaba I con tell the guy say I better help me things they really really happen to me where i go start from Now where this guy comes? okay ma i go carry you go meet somebody o or carry you go meet one dibia na correct dibia no be dibia where they do ritual ritual Now dibia where they do better thing Now so yo yo, that's so the guy can't carry yo yo yo go meet the dibia Now if the dibia can't ask yo yo yo, say wetin you want as in wetin you want Yo yo yo say everything about and don't they diminish say as im dey like this say life don't go yak yakpata say he no no wetin im do beg? if the man fit bring and come back to her in be day before say im go happy well well say na only wetin in come ask of the man be this. na the man tell am say how you no go struggle how you no go suffer god at your very young age god make can happen for you your mama no be billionaire your papa no be billionaire they just normal people wey get some more money you understand your papa mama they are not billionaires they are not dangote they are not otedela they are not the uh, adelekes they are just normal the mother na the mama na civil, uh, civil servant the papa na actor but god bless you at a very young age you decide to use your own hand and curse yourself how will life be good with you how will life be normal with you you need to go back to stethoscope because why the person will be your shield the person will be your glory for this life god they give everybody destiny helper but if you don't make up your mind to say you no want destiny helper god go come am God bring Queen May as yo yo yo destiny helper. But yo yo yo make up your mind say he no one destiny helper. May Baba God there come collect in destiny helper. Thank God carry Queen May come out. Yo yo yo, how do you want your life to be the same? Now waiting this particular Dibia tell him and yo yo, contact the prophet say may the prophet help am say one wan make life be like before say before him be the star boy him be the shining star if he talk in this his voice eh the voice they give him money say people they see him, they dash him money say but now people go see him, dem they look at with this kind eye of someone that is irresponsible He say no one that kind lifestyle And the baba look finish and the baba tell am say your life can never be the same how your life can be the same your life can never be the same because now you know to. you use your hand go put and when you put your hand for something na so e dey always turn out to be so right now yo yo yo you need to go back to drawing board and you know wetin that one mean they say na in the prophet tell you you say look yourself now as the prophet dibia you know say some people when they want carry go babalawo they no go wan say na babalawo they go they say na prophet they use and disguise but anyway they say this one a very popular man for the east say people know him now the guy say yo yo yo you know they where you day before and it's no possible say overnight god go just carry you go where you know day before you understand but yo yo no no be safe now me be him i'll stop to they follow all these people they go all this place because at the end of the day if you follow all these people would they still hear the information so what is the essence of going that place sempele sempele this dbr can't go ahead Can't tell yo yo yo. say the shocking thing of yo yo yo life say if yo yo yo no waiting good for him. say me no divorce may edoche say me yo yo yo pack online in-laws pack everybody wey go pack make then go back with me say na wetin go help yoyoyo be that too. say the very day where wey yoyoyo go collect divorce for queen may edoche say that day na im go be the beginning and the end of his life yoyoyo go be like all those actors where they popular nothing to gum say yoyoyo go sick now go for me na they go use people not go even repay for the go for me because yoyoyo no follow at all at all so this this dibiana can't tell yoyoyo say if you know waiting good if you know waiting good leave judy austin alone go back with me make she no continue with that divorce uh uh judy austin busy wife uh uh shey you wan swallow yo. you no just swallow the guy you swallow in luck you swallow in destiny ah ah yo. is it possible for you to stop blaming people? The baba tell am say waiting they do am dey inside in shokoto wetin baba tell yo. say yo yo yoyoyo wetin they do you they inside your trouser they dey inside your short knicker they dey inside your big trouser like this until you go shake and come on you no go know wetin they do you and baba let her know say now where you and may never divorce you feel say you dey broke you feel say you dey suffer when may go finally serve serve you when they will finally give that divorce paper Now that time you go know say this woman spirit this woman blessings they really really cover you if you know waiting good for you eh go tell your lawyers to say you know they do again una know say yo get coconut head you know the hear word na im head im dey use break raw coconut and he wan carry hear word When queen may bin dey tell am say drink coconut water and get brain una think say queen may dey joke una don dey see am na how the things don dey dey scatter scatter dey dey yamayama everywhere just dey bampalampa He say the reason why yoyoyo still even dey alive na because say e still dey connected to queen may small say the day wey dem go divorce like this eh, hmm, eh say that thing wey judy ekwensu bin mean to do am say judy ekwensu go do am e say make una forget all this one wey judy ekwensu go dey laugh with am dey go come social media dem go dey laugh He say make dem forget na dis dibia dey tell yo. say he no know judy austin mind if he know judy austin mind eh he go find somewhere go sit down like this. say judy austin mind dark pass the darkest person you ever know in this life hey when i hear this particular matter say yo yo. na like this, you go dey dey na like this, you go dey dey hey na you carry your hand go buy market na you carry your hand go where nobody carry you go as di dibia dey yo yo still get mind dey argue say judy austin no fit control am who she be say dat one wey big like fowl dat one wey no get sense no wonder dem dey call her akpaakpu say real life say judy austin na akpaakpu na di dibia tell am say keep quiet we dey tell you wetin we dey see with our spiritual eyes you no dey see anything you dey here dey jump into conclusion you know wetin e mean to jump into conclusion judy ekwensu na she hold your life like this wetin why she no even even do anything na because she still dey get hope for that settlement if eh, she come discover say may dis divorce you and nothing gum you that time she go dey in full control and when she dey in full control she go finish you yo yo yo dey argue say jude ekwesu no fit do anything that woman she so soft heart she no fit do anything na so na so e dey be una go dey support nonsense until time go reach. na how di dibia tell am talk? say why yo yo yo never finish na because say dat marriage wey marry May. that thing still they bind the two of them together and one of queen may prayer be say her husband no go die young say they go get, they go stay till old age so that prayer god still they hold them for queen may and god spiritually is still binded that queen may and yole doche marry so no matter what wetin judy ekwensu they do e no fit bring down who e no fit bring down Yol edoche so the prophet they tell and say i they tell you something now you would argue with me juju ekwensu will finish you especially when the divorce settlement is settled say if you know wetin good for you go beg queen may edochie it's never too late she is your wife husband and wife dey quarrel and dey settle hmm hmm hmm. na so the man tell am say as you dey so your mama no swear for you your papa no swear for you your brothers no swear for you as a matter of fact your family dey pray for you may they pray for you do you know even your children when you know like then they pray for you because they don't collect enough disgrace on top of your head your children they even pray May you day okay May you come back to their senses so that their reputation can come back so may you never feel say anybody they swear for you Now anything where they happen to you so now you do am yourself yes anything where they happen to you so now you do am yourself so she come they look ah yo, come they look come they feel say na wow say nobody they do and the man say nobody do you na you do yourself stop looking for who you go blame for your own problem na how di dibia tell am tok say di problem wey him get na the wahala wey dey with am na the python wey him call woman wey dey with am na that snake in the monkey shadow wey dey with am na the only problem number one people no like her Then she and her family dem get special course wey dey follow dem say dem no go make progress so anytin wey yoyoyo dey face na na in association with judy ekwensu na im dey cause am na how di dibia come tell yule doche say if you wan go back to the way you dey if you wan make your destiny come back if you wan be somebody for this life again stay far from juju ekwesu na im be your downfall na there yoyoyo come tell the man say omo that one go hard o oh. which other solution the man fit give am di man say the simplest solution wey dem give you you no collect you say e hard na when we come give you hard easy one na you go fit do na so the man say make you tell the only solution wey fit give yoyoyo be say may e stay far from judy austin That is the only solution. No any other solution. May cancel Judy Austin for in life. May go back go beg in family Now the only way we in life go go forward with that my brothers my sisters na inform informate wey i so now say my run come let you know what they happen on top the social media street see you guys later Now do wait to subscribe like comment bye for now.